ele Nesbitt é América. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo umuntu yararangizaga leta ikaba iramukeneye none kuri ubu siko bimeze ubu urarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship ngo niduhange imirimo ngo nitugire gute umurimo urawuhanga ute ngo jya kwaka kerede kerede urayaka ufite ingwate ntayo uwo ni umwe mu barangije amashuri mu rwanda avuga ku bibazo by'akazi iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana uramutse neza aloyisi utubwire amakuru avugwa muri iki gihe mwaramutse fideli ndabaramukije mwese mutega amatwi amakuru yacu reka tuyahere ku nkuru twumvise yashyitse mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya kongo aho havugwa yuko habaye inyiganyiga ry'isi kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu musafiri Mustafa ari mu gisagara cya goma musafiri muratwumva
ndabumva neza mwaramutse mwaramutse mwaramutse turumva yuko habaye inyiganyiga ry'isi muri ako karere ka goma byifashe gute
mbese byatangiye hari saa cyenda zo mu gicuku ubwo umutingito wa mbere wumvikanye noneho hashize iminota nk'itanu uwa kabiri nawo uratangira nyuma hashize hafi iminota yindi itandatu irindwi ugaruka inshuro ya gatatu noneho byatera ibibazo birebire kubera abantu bazi ko umutingito hano iyo uhari taramburema dete bakeka ko ari ikirunga cya nyiragongo wenda kiri kuruka kubera noneho nahise mpamagara umuntu umushinzwe ry'ibirunga ni umuvolkanologi bamwita kasere k'amahinda ambwira ko umutingito uturutse mu ntara ya bukavu ambwira ko wakoze amadega amadega mbese iriya yakoze ibintu yasize ibintu bimwe bibi bukavu niwe uvira kuko maze kuvugana n'umwe mu bantu bari aho bita ibunagana bunagana ni ku mupaka wa kongo na uganda nabo bambwira ko bawumva none hano igoma ntabwo turamenya andi makuru kuko mu mamagaye hano murareba ni mu gitondo cya cyane dutegereje ko bucya tuvugane n'abandi bari hirya no hino tumenye ibindi wenda byaba byaba byabaye bibi biturutse kuri iyi tarambere makuru mutingito ariko mu munyamakuru mugenzi wacu tuvuganye nawe uri bukavu aho bita muri quartier bagira ambwiye ko hari amazu abiri yamaze kubomoka yasenyutse none ntabwo ntabwo bategereje ko bamenya ibindi byaba byangiritse kubera uwo mutingito ariko mbere yaho gato hano mu mujyi wa goma ejo nimugoroba hari umusozi wabomotse ugwira abantu cumi n'umwe batatu bahita bitaba imana batanu barakomereka n'ubu abandi batatu ntabwo baramenya irengero ryabo baracyabashakisha none ntabwo turamenya neza niba uwo musozi wa bomotse igoma ejo nimugoroba hari ibyo waba werekeranye n'umutingito wumvikanye muri iki gicuku mu rukerera rwa saa cyenda za mu gitondo none uwo mutigito cyangwa iyo turamburema ifise inguvu zingana gute muramenye inguvu ufise bimwe bita magnitude
dutegereje tugere kuko ndi hafi y'ibiro bya bita ovg observatoire volcanologique de goma ubu ngubu turi kuganira urareba amasaha ya hano turi saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo biragira saa moya bafunguye ibiro nibwo turi bubahe amakuru arambuye tumenye magnitude cyangwa richter igipimo cyayo uko yari yifashe cyakora twavuga ko yari ndende kuko urareba ndi hano igoma urakoze urakoze ku mupaka wa kongo na uganda mu ntara ya rucuru ni muri birometero ijana nabo bawumvise ukomeye urakoze murabandanya mudutohoreza iyo nkuru aya makuru avugwa mu karere mu burundi intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari thomas pereyiro aratewe umutima uhagaze n'ukuntu bya politike n'iby'agatekakazi na muntu byifashe mu burundi mu rugendo thomas pereyiro aheruka kugira muri ako karere yaragendeye n'igihugu cy'uburundi amenyesha ko leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu burundi amenyesha kandi ko leta zunze ubumwe za amerika icemeza ko hari inzira abarundi bofata iyo nayo ni uko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro bya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo muri ako karere ka afurika y'ubuseruko babaciriye
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere ku yindi nkuru yerekeye uburundi ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch ryarasohoye raporo ivuga ko inzego za leta zijejwe iperereza abapolisi hamwe n'imigwi y'abasore bahurikiye mu mugambi uri ku butegetsi bacura bufuni na buhoro abanyagihugu bakanatyoza agateka kabo mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na daniel bekele umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch mu ntara ya afurika daniel bekele atangura yishura ku gikorwa ishyirahamwe ryiwe ryaranguye mu burundi Human Rights Watch is, uh, uh, is an international human rights organization which uh,
ati ishyirahamwe human rights watch rikora itohozwa rikongera rikegeranya ibyo ryatohoje ku itihozwa ry'agateka muntu rikozwe n'imirwi iyo ari yo yose yamara kenshi na kenshi igikorwa cyo gutohoza itihozwa ry'agateka muntu cibanda cyane cyane ku itihozwa ry'agateka muntu rikozwe n'inzego za leta zijejwe umutekano canke rikozwe n'imirwi ikorana canke ikorera leta umushikana bekere avuga ko naho ivyo bimeze gutyo ishyirahamwe human rights watch ritica amatwi mu gihe hari n'iyindi mirwi iriko irakora ibara kuko niyo mirwi nyene iba iriko iratyoza agateka kazina muntu ati nicyo gituma itozwa ry'agateka kazina muntu rikozwe n'iyindi mirwi idakora na leta naryo nyene turitohoza tukarishira ahabona cane cane mu bihugu biba biri mu ntambara ku byerekeye ikibazo coba carabaye hagati ya leta y'uburundi hamwe n'umwe mu batunganije iryo tohozwa daniel bekere avuga ko umufasoni karine teresiakian yagiye mu burundi gutohoza icyozwa ry'agateka muntu kandi ko yaherukayo akabonana n'abatetsi ba leta akabonana n'abakubaguwe hamwe n'imiryango y'abakubaguwe umushyiranahe daniel bekele aributsa kwishyirahamwe human rights watch rirajwe ishinga n'icyozwa ry'agateka muntu ku isi hose kandi rikora itohoza ataruhande yegamiye tukivuga kuri raporo y'ishyirahamwe human rights watch ku burundi ijwi rya amerika serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda yaravuganye na jean batiste baribonekeza ayoboye ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe agateka ka muntu ku vyerekeye iyo raporo atangura avuga ukugene abona iyo raporo twe mu murwi tujejwe hano ibyo twabonye ntibitwukundira kwerekana yuko ibyo human rights watch ivuga byose ari byo akararo kamwe nk'icucu kuvuga yuko hariho abantu benshi bafatwa n'imbonerakure hanyuma bakaja gufungwa ntiturabibona icyo dukunze kubona ni uko abantu ahanini bafatwa bagafungwa n'inzego zijejwe umutekano kubera ko igipolisi kiba gifise ibintu kibagiriza mu bijanye n'ibi byo guhungabanya umutekano canke imvururu za politiki ziba ziriko ziraba ikindi nacyo ni uko mu bindi tubona iyo raporo ivuga harimo ibintu byerekana yuko urabye abantu bapfa cyangwa bagira ibibazo byo guhohoterwa muri iyi minsi urabye usanga bari ku mpande zose ni ukuvuga abarwanya ubutegetsi cyangwa abari ku butegetsi ibyo twabonye twebwe ni uko abahohoterwa niko harimo abavuga ko barwanya ubutegetsi harimo n'abari mu mugambi uri ku butegetsi harimo akararo nk'urya yiciwe ku musaga uheruka hariho barya babiri biciwe mu rubyagira ni ukuvuga bari ku mpande zose harimo mbere n'ushaka n'abagize umutekano bagiye baragirwa nabi muri ibi bintu none ku byerekeye urwo rwego rwanyu mu byo mwaba mwatohoje hari icyegeranyo murashika ko icyo mwashyitse ko mu gihe mwaba mwashyitse ku icyo cyegeranyo ni ikihe muri make murakoze ikiganiro turashaka gikora kuko ntidushaka gukorera ku bintu bidakwiye turashaka kubanza kuronka amakuru akwiye kugira ngo ntitwihute kwagiriza uyu canke uriya na cyane cyane yuko tuzi yuko kwagiriza umuntu icyaha atakoze canke ukadoma urutoki ku cyaha kitabaye canke ugasanga uriko urashiramo akunyu aho wategerezwa ahubwo kuvuga ibintu mu buryo butuma abantu basubira kwicara hamwe bakavugana bakaganira kugira ngo bashobore ku kumvikana hanyuma tugarukana amahoro n'umutekano ushobora gusanga harimo ibintu bitubaka murakoze murakoze rero ni ukuvuga nta kiganiro turasohora mugabo twaragize itangazo kuri wa mbere ririmwo hakuru hakuru ingene tubona ibintu bihagaze ikiyongera ku yo twagize ku itariki mirongo n'umunani z'ukwa gatandatu ayo matangazo abiri uyasomye urabona ingene umugwi ubona ibintu ni ukuvuga yuko igikenewe cyane ari uko cyane cyane abanyepolitiki bajya bakomakomeye bo kwicara bakavugana kugira ngo ibyo biri kubirabera mu makartier bishobore kugabanuka murakoze yari jean batiste baribonekeza umuyobozi w'urwego rujejwe agateka ka muntu mu burundi yari kavuga kuri raporo ya sohu no musi wa kane n'ishyirahamwe human rights watch ku byerekeye uburundi
ehe rero ushaka bwa ndakubwira weka utazi kurasisha inkoko uzogendera inyuma yanjye ukoresha ubuhiri n'aka gafuka weka uzogema n'uri kure byumva bose ndabigenza gutya cyigisha nakewe kurasa
ivyo nibikigabane banje umvi umvi mawe nawe we numva ko twitegurira ingwano
ingwano none
ewe bana yanje naramye ngo nze mbone mu ngwano yo mu mirongo itandatu na gatanu nabuze abavyeyi nje ndaheba ishure nja kubaka hataragera mu mirongo irindwi na kabiri naho ingwano impfakaza ntaranaganduka hirya yaje mu ngwano yo mirongo icenda na gatatu naho murazi ko abo muvukana bose babacishije ku buhoro reka natwe tugwane mbere tubahure raba namwe mwompojeje amarire bane banje vyarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuzukura tabagore none mugira musubire gukwega ingwano g'abane banje Ah, mbega jewe mushaka nzokwicwe n'agahinda none ndumva ko twigwana noneho ubona munshakira amahoro kantu nzowapfa tuguhagama ahubwo reka na mwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukurwanira nta na rimwe bane banje amahoro azigera azanwa n'ingwano subiza ibyo bigwanisha uwabibahaye aha niho muzoba mungwanira
bona yashaje Reka impiyo gusenge nkohoka bwa bane banje.
nige kurasa erega mawe arashaje ntazi n'ibyo avuga nabyaziga mwana mbese numvise ngo mukurasa bakwega ngaho yo
mbega ndashimawe yo urabona ingene urashimwawe gakibutura Hey, barapfuye barapfuye barapfuye barapfuye bawe
barundi barundi kazi twirinde ingendo dusubiza mu ntambara ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi mu burundi hari abantu bishwe barashwe ku ibarabara rya cumi na gatanu muri karitiye ya cibitoke mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu baba muri iyo karitiye bavuga ko ari abapolisi babarashe mu gipolisi basigura ko ari inkozi z'ikibi zarwanye n'abapolisi n'abasirikare bari bariko barakizura ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tabita mukamusoni
Hapana mwa mdogo, maana tumaliza sisi wote.
aho ni ku ibarabara rya cumi na gatanu muri kati ya cibitoke aharaye hiciwe abagabo babiri harimwo umuvyeyi n'umuhungu wabo amarira n'agahinda nivyo vyarangwa mu baryango n'ababanyi abanyagihugu baho ku rya cumi na gatanu muri iyo karitsiye ya cibitoke bavuga ko hari ku mugoroba nk'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu n'umunani kuri uyu wa gatatu abapolisi barasa muri karitsiye yose hanyuma abantu bamwe baca bahitana n'ayo masasu abandi barakomereka mugano mu gatondo no mu gatondo barimwo kuko bari bamaze kwinjira mu makaritsiye nyene hama asize na nusu turimo turaza turi kumwe n'umutagisi Vero ca dusanga abandi bahungu babiri nyene barimo baraza nyene nabo nyene barimo barataha ca baraduhagarika abapolisi bari kumwe n'umusoda umwe hama mu nyuma niho tumaze guhagarara ca twumva grenade ca twumva grenade iraturika imaze guturika twese ca turahundagara tugwa hasi tuguye hasi haca havamo umupolisi umwe aca azana inkoho aca araturasa turyamye hasi aheje kuturasa aca aragenda hama mu nyuma rero niho navyiye umutwe mbona munasiho bakirinca ninjira mu rupangu rw'umuntu nje mu rupangu rw'umuntu ndarindira ko hari umuntu yoca mw'ibarabara nanje ndabe ko ko nca ngaha muhira maze kumubona niho naciye nza nca nca ngaha mu rupangu abanje ndababarira ati burya leta ngaha ati ngaho hapfiriye abantu batatu mugabo umwe umwe yari yaguye igihumura yaravyutse haca hapfa abantu babiri ejo mu gitondo batangiye kurasa mu gitondo umupolisi umwe acaza guhagarara ku ikaburimbi je nyene ndamwumva n'amatwi yanje nguno musi ndabereka afise mitraeze nguno musi ndabereka hanyuma ku- ku mugoroba saa kumi n'imwe n'igice tuza twumva inkoho ziravuze papa nga- ah, ah, ku kaburimbo bamanuka babasanze ngaha kwibarabara imbere y'umuryango ariko baramanitse amaboko abantu bose abantu bose barabajyamitse hasi baguma basaba imbabazi ariko none tugire gute tugire gute none abavyeyi tuzoheka amaboko none uyu mushinga nahe yacitse ku icumu muri ico gitero atwiganira uko vyagenze n'uko yashoboye kurokoka iyi ni ekara ntabuye urusoro rwanciyeko ngaha barundashe njyamye yego bari bazi ko napfuye ababa muri iyo karitsiye basaba ko abasirikare ari bo boza barabacungerera umutekano igipolisi cyaramaze abantu kandi igipolisi rim- n'imbonerakure ubu barafashe imbonerakure basigaye bazambika iteni z'abapolisi ubu abapolisi binjiye mu site baba baje kwica abantu no gusopa amatelefone y'abantu n'amafaranga rero ni ukuri icyo twobasaba twebwe turarahiye igipolisi ntacyo dukeneye ntitugishaka mu karitiye nta bicanyi baramaze abantu kandi bafise umugambi wo kumara abanya- abanyacibitoki bose n'abanyamutakura bose twe dukeneye nibo- nimuduheze aba- abasirikare eh.
turarushe turarushe turarushe n'ukuri n'iki gihugu icegera c'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yasigurije ijwi rya Amerika ko inkozi z'ikibi zateye abasirikare n'abapolisi bariko barakizura nabo baca barivuna Eh, icegeranyo cy'igipolisi rero kivuga yuko ibyabaye ejo ari uko eh, ari abapolisi bari kumwe n'abasirikare bariko barakizura hanyuma rero bama- bariko barakizura niho bategwa n'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho bamwe twavuga ejo mu itangazo bagize iminsi batera amagrenade bongera barasa ku bapolisi muri ya makaritiye yahoze arimwo imigumuko ejo rero baciye batera abo bapolisi n'abasirikare bariko barakizura babatera grenade iyo grenade icirakomeretsa cane eh, intwaza ngawe w'umupolisi umwe mu nyuma baca barasubira kandi barabatera n'indi grenade bongera barabarasa hanyuma rero nabo bahavuye bivuna bararasana n'abo bantu hanyuma rero uno munsi mu gitondo niho eh, abantu bagiye kuraba bahavuye basanga aho hantu hari ibiziga bibiri eh, n'umuntu umwe yakomeretse ariko tutazi neza aho baciye bamujana kumuvurira mu gihe abanyagihugu bamuca ibitoke bo bavuga ko abapolisi barashe abantu barengana mu gipolisi bo bemeza ko abarashwe bari inkozi z'ikibi zari zifise ibigwanisho ca polisi babonye bari ku rubuga nuko batewe amagrenade bakongera bakaraswa umwe muri bo kandi agakomereka cane ku kuguru abo rero bari bateye bari bafise ibigwanisho bateye amagrenade bakongera bakarasa abapolisi tubita inkozi z'ikibi muri rusange sawa mu cibitoke gusa no muri quartier ya Buterere naho nyene hatowe ibiziga bibiri vy'abantu biboneka ko bishwe barashwe mu gipolisi badusiguriye ko ivyo biziga nabo nyene babibonye ariko ngo amatohoza yatanguye cegera c'umuvugizi w'igipolisi avuga ko ivyo biziga vyatawe aho hantu bashobora kuba ari abantu biciwe ahandi i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika mu burundi ikibazo ca leta giha uburenganzira abana barangije amashure y'intango kuja mu yisumbuye cakozwe ku bana bahungutse umugenduzi w'amashure mato mato mu ntara ya kirundo avuga ko hitavye abana bake cane avuga ko hari benshi bari batahutse bavuye iyo bahungiye baje kwitegurira ico kibazo mu nyuma bongera guhunga kubera umutekano wavuzwe kuriko urahungabana mu mpera zindwi irangiye mu kirundo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze mugisha ani prensia ni umwe mu bana batarenga icumi muri komine yose ya kirundo bakoze ikibazo cya leta giha uburenganzira abana barangije igice cya mbere cy'amashuri shingiro gutandukira igice cya kabiri cy'ayo mashuri avuga ko kubaye ukugisubiramwo kuko icya mbere yagiciriye hagati ku mvo zitamuvuyeko twebwe byaranse ko- byaranse ko tuyikora twagira tuyikore nyine aca batangura gutera amabuye hejuru cyangwa cyatubwira ngo dusohoke dutahe tuzayikora uwundi munsi waje kuyikora uvuye he mwarigeze muhunga mwahungiye igwa mu rwanda mama aca nzana mu kirundo ngo nze kuyikorera mu kirundo byaroroheye kwitegura yego twaganiriye nande ni umugisha wa ni purensiyo eh ni umugisha wa ni purensiyo Mm, yahora yiga he i bujumbura kwishuri mu karitsiye katire kofu mu ngagara ku bana barenga amajana atandatu bahunze bari bitezwe gukora ico kibazo mu ntara yose ya kirundo hitavye abana bari ku rushi ku rugero rurengeje jean pierre ntirampeba umugenduzi w'amashuri mato mato mu ntara ya kirundo abisigura gutya twari twiteze abana amajana atandatu na mirongo itatu mugabo hakoze abana mirongo ine n'umunani ku rwego rw'intara abo bana amajana atandatu na mirongo itatu mbega n'abari bahevye amashure canke n'abahunze canke baravanze oya ntibari bavanze kuko tuvanze n'aba- n'abari bahevye bose hamwe bari mu majana indwi na mirongo itandatu na batanu mugabo ama- amajana atatu na mirongo itatu ni abana bari barahunze nibo rero twari twiteze ko bakora ikibazo uno munsi mugabo rero ntibashoboye kuza bose imvo zoba zatumye bataza gukora n'izihe uko abavyeyi babibwiye uko abarezi babibwiye n'abajejwe- n'aba- n'abajejwe intwaro ni uko mu ndwi heze nko muri komine bugabira na busoni abana bari baje ku bwinshi kubera kama bari babateye kuza gukora ikibazo cane cane nk'aba begereye ngaha ku mupaka wa hakurya rero kubera irya- irya- iry'umutekano wahungabanya i bujumbura mu mpera z'indwi heze waciye utuma babana ubu basubira guhunga abavyeyi bagize amahigwe yo kubona abana babo basubiramwo ico kibazo ca leta barashima oya ni ukuri twabyakiriye neza cyane twararyohewe n'abana bararyohewe kuba twararonse kano kanya ko kongera kuronka eh, gukora ku nkuru abana bararyohewe cyane bitwereka yuko umutekano ushobora kuba uriko uragaruka kandi bitayeho abana bacu kuba umwana atarakoze ku nkuru twari twahunze ku- kimwe n'abandi bose bahunze twumva ata mutekano ibihuha byari byinshi duhitamwo ku- guhunga nk'uko abandi bose bari bahunze ariko ubu twarahungutse ubu twumva amahoro ariko araza niyo mpamvu twagarutse ku- umwana arakora ku nkuru ntabwo yoyoba yasimvye kugira akore ejo azoca asubirayo oya tuzoguma ino tuzorindira hamwe n'abandi urabona n'imisiri ko iragenda n'esikore ritangure ikibazo cyakorewe mu bibanza cumi mu ntara yose ya kirundo komine yose ikaba yari ifise ikibanza kimwe kimwe kiretse komine bugabira yavuyemwo abana benshi bahunze ikaba yari ifise ibibanza bine muri ivyo bibanza bine ku bibanza bitatu akaba ata munyeshure n'umwe yahaserutse aje gukora ico kibazo ivyo bibanza bikaba vyari ku mashuri mato mato ya kiyonza muyange na rugasa mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve mu burundi tuze mu rwanda aho leta y'u rwanda ivuga ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri izoba yubatse inyubakwa z'uburaro zizimbutse mu gisagara ca kigali zirenga ibihumbi amajana atatu ibi bizogerwa ko leta ibifatanije n'abikorera ku giti cyabo nibyo dushikirizwa na asumta kaboyi ikibazo cy'amacumbi mu mujyi wa kigali kiri mu bigora abafite ubushobozi buke bakorera muri uyu mujyi inzu y'amake iciriritse yacumbikwamo n'umusore ukiri ingaragu ikodeshwa nibura ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'u rwanda iyi aba ari inzu kandi yubatse mu duce twasigaye inyuma mu mujyi naho inzu n'iciriritse iri mu duce tugezweho kandi aho imiturire yavuguruwe iboneka hagati y'ibihumbi ijana kugeza ku ijana na mirongo itanu kugeza ubu rubanda rudafite amikoro rwiganjemo abarangije amashuri baba bagishakisha akazi kuba mu mujyi ni ikibazo kuri benshi mbere muntu yararangizaga leta ikabiramukeneye none kuri ubu siko bimeze ubu urarangiza bakavuga ngo twize entrepreneurship ngo niduhange imirimo ngo nitugire gute umurimo urawuhanga ute ngo jya kwaka kerede kerede urayaka ufite ingwate ntayo ntabwo kubona akazi byoroshye turahangayitse cyane iyo ugeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaja nibwo ubibona haba hari abantu benshi cyane ndetse hari igihe uhagera ukumva ubaye dekuraje ukumva nta n'ubwo watanga ush- ugasanga barashaka nk'abantu babiri hamaze ku- kuza nk'abantu barenga mirongo inani mu nama ya guverinoma yari iteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yemeje amabwiriza ya minisitiri w'intebe agena ibishingirwaho n'uburyo bwo guhabwa ubufasha bwa leta mu mishinga yo guteza imbere amacumbi aciriritse aya ni amacumbi azafasha n'abaciye bugufi gutura mu mujyi wa kigali enjeniyeri david niyo nsenga ni umuyobozi mukuru ushinzwe imiturire muri minisiteri y'ibikorwa remezo aha ngaha ubufasha leta yashyize gutanga ni cyangwa ibikorwa by'ibanze ah, kuko umushinga ah, w'inyubako byagaragara ko mirongo itatu ku ijana ah, bigenda kuri basic infrastructure aha ngaha ni umusanzu wa leta ah, yemeje gutanga Ah, ikindi kirimo ni ukuvuga ngo ni bande bazagenerwa aya mazu cyangwa aya macumbi hagamije ko ah, aha imishinga yose izajya ifashwa na leta umuntu uzajya ubona ayo macumbi agomba kuba ari the first homeowner cyangwa umuntu udafite icumbi mu mujyi mu rwanda ikindi ni uko aba ari umunyarwanda birumvikana abashoramari nabo basabwa gusobanura igiciro bazajya batangiraho amazu yuzuye kugira ngo badahenda umuturage kandi leta yarabafashije kugira ngo bubake izo nyubako leta irateganya kugishakira ubutaka abashoramari bashaka kwinjira mu bwubatsi bw'amazu aciriritse ndetse no kubagezaho ibikorwa remezo umujyi wa kigali wonyine ukeneye amazu ibihumbi mirongo itatu buri mwaka kuva iyi gahunda yo kubaka amazu yatangira amazu agera ku bihumbi bitatu niyo agiye kurangizwa kubaka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umujyi wa kigali ubarura ko uzaba ukeneye amacumbi agera ku bihumbi magana atatu minisiteri y'ibikorwa remezo ari nayo ishinzwe iby'imiturire yemeza ko aya mabwiriza ya minisitiri w'intebe yasohotse azafasha abikorera gushora imari yabo mu myubakire y'amacumbi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turabisozera yamara imbere yaho reka aloyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yabashikirije aloyisi
mu buseruko bwa leta iharanira demokarasi ya kongo mu karere ka bukavu na goma habaye inyiganyiga ry'isi aho hari muri aka gatondo ko kuwa kane ushira wa gatanu ku bijyanye n'inguvu iryo nyiganyiga ryari rifise cyangwa icyo bita magnitude n'ibyononekaye ntibiramenyekana gushika ubu iyo nkuru twayikesheje mugenzi wacu musafiri mustafa akorera mu karere ka goma intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari thomas pereiro aratewe umutima uhagaze n'ukuntu vya politike n'ivyagateka na muntu byifashe mu burundi mu rugendo thomas pereiro aherukamo mu karere yaragendeye n'igihugu c'uburundi amenyesha ko leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuganira kugira batore inyishu ku bibazo biri mu burundi amenyesha ko leta z'ubumwe za amerika icemeza ko hari inzira abarundi bufata iyo nayo ni uko abarongozi bose b'abarundi bakwiye kujya mu biganiro bya politike kandi bakisunga inzira abarongozi bo mu karere ka afurika y'ubuseruko babaciriye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ashikiriza ko ukuntu umutekano uguma uhungabana bishobora guta igihugu mu kaga tudasize inyuma intambara y'abenegihugu ishobora kwaduka ayo mashyirahamwe avuga ibyo yisunze iyicwa rya kome harerimana yahoze arongoye umugambwe sendede fdd muri komine ya kanyosha ya bujumbura rirare kuri wa gatatu pereyiro amenyesha ko byoba bibabaje mu gihe uburundi bwosubira inyuma kandi bwari ko buratera intambwe kuva inyuma y'aho ingwano ihagarikiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'amajana atanu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya nimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dukomeze noneho tubagezaho cya kiganiro muri isanga mu kanya nababwiraga ko tuganira ku ngaruka z'ibibera mu burundi ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu babibona cyane cyane abana aho ibyo bintu bibera twatumiye rero impuguke mu kanya turabaha ijambo mubaze ibibazo cyangwa se mutange n'ibitekerezo byanyu mbese mutubwire n'ibyo mwibonera iwanyu aho mutuye ubwo rero nagira ngo mpe ijambo abatwu- abatumire bacu ku murongo wa telefone nagira ngo nk'umwanya nije imbere jean bosco abanze abibwire ababwire n'aho ari kugira ngo mumenye nyine abantu muganira abo ari bo jean bosco uranyumva ndabumva Eh, mu- muraho neza rero turaha turakomeye nuko nuko ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika mbashimiye ko bamufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire mugerageze kudusobanurira mwebwe nk'impuguke ibyerekeye ubu buzima bwo mu mutwe ingaruka ibibera mu burundi birimo kugira mwabanza se mukibwira abatwumva rego nk'uko mwabivuze nitwa jean bosco nije imbere Eh, nkaba ndi umuhinga mu byerekeye imyifato n'imibano Eh, nkaba kandi ndongoye ishyirahamwe ry'abanonosi by'imyifato n'imibano ryitwa apbs nkaba ndi mu ntara ya ya bujumbura eh, iyo bita bujumbura rirare ahanini isa nk'ihanamiye igisagara cya bujumbura kimaze igihe kiriko kiraberamo katambi kiberamwo imyiyerekano ubu naho kikaba kiri- kimaze igihe kirimo uruhagarara
ubwo muri hafi ya bujumbura rirare mwa- m- nako ya bujumbura um, mu mujyi wa bujumbura muraza kutubwira nyine ibyo mwabonye n'ingaruka mubona byagize ku murongo wa telefone turi kumwe nanone na ah, karaveri karaveri nzeyimana muranyumva yego turabumva Eh, namwe nagira ngo mbahe umwanya mubanze mwibwira abatwumva
yego murakoze cyane Eh, jewe nitwa ngezimana pierre carrer eh, nanje nkaba ndi umwe mu bahinga banonose eh, iby'imyifato y'abantu eh, n'imibano hanyuma nkaba nsanzwe nkora eh, mu bitaro by'abarwayi mu mutwe batazira kwa rojanti Eh, nkaba ndongoye igisata eh, eh, cy'aba- cy'abanonosoye eh, iby'imyifato y'abantu basanzwe bakorera mu gisata eh, cy'indwara zo mu mutwe ngaha mu bitaro by'abarwayi kwa rojanti i bujumbura ndabashimiye cyane namwe nkaba mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika hari abandi nabo bari bifuje kudufatanya muri iki kiganiro kugira ngo baduhe ibitekerezo byabo nabo ni abahinga muri muri urwo rwego rw'inyifato ni- ni- n'imibano y'abantu nagira ngo mbisegureho niba telefoni zitabashije gucamo ibyo ari byo byose du- dufite umwanya kugira ngo tuganire namwe muduhe ibisobanuro bihagije nagira ngo mu gutangira mutubwire zimwe mu ngaruka ziboneka uh, ku bibera mu burundi nko muri kino gihe cyane cyane ku byerekeranye n'uburwayi bwo mu mutwe Uh, nkamwe reka mbahereho uh, pierre Claver- uh, karaveri njeje imana mumbabarire Eh, Yego, yego, eh, ntacyo.
M- ubwo mutubwire rero izi- zimwe mu ngaruka nyine mubona kuri ibi bibera mu burundi ku buzima bwo mu mutwe Yego, murakoze cyane yego mu bisanzwe murazi yuko umuntu agizwe n'ibice byinshi hanyuma bi- ingaruka z'ibintu biri kubera muri kino gihugu cyacu ku buzima bw'in- bw'umuntu mu mutwe ni nyinshi cyane Eh, turabona ko hariho abantu barwaye indwara zitandukanye bivuye ku byo bita trouble panique aribwo bwoba ndengarugero ugasanga mbere eh, mu buzima bwa minsi yose bamwe eh, bagishobora kuva mu nzu abandi bakaguma babona yuko hariho amajwi ababwira yuko hariho abantu bagomba kubagira nabi bagomba kubica abandi bakagubona hariho abantu umenga bariko barabakurikirana eh, bagomba kubagirira nabi ni ukuvuga ngo ubwo bwoba bwinshi buratuma umuntu ahinduka mu maraso eh, hakazamo ibintu by'ama by'ama- novuga sinzi ingene nobivuga mu kirundi ariko hari ibintu- amahormone novuga ataba menshi mu maraso agatuma noneho umuntu ahinduka mu mibereho ya- yiwe ya minsi yose ugasanga ibintu yahora akunda gukora ntakibikunda byateza imbere igihugu ugasanga mbere eh, asigaye yarahindutse mu mibereho ya minsi yose yabona abantu akabahunga urumva muri icyo gihe ubuzima bwo mu mutwe urumva ko buba bwamaze kononekara bivuye eh, ku ngorane z'ubwoba bwinshi ndengarugero ruvuye ku ngorane ziri muri kino gihugu cyacu yego Eh, hari n'uwigeze kutwandikira muri ino minsi mu bakurikira radiyo ijwi rya amerika batwandikiye kuri facebook avuga ati yagushije nko muryo muvuze namwe avuga ati ubwoba bwinshi buzica abantu kurusha i- intambara iyo murebye isi ubungubu mubona abantu bariyongereye bafite ibyo bibazo mukurikije uko ibihe bi- byifashe ubungubu mubona bariyongereye mwakira abantu benshi aho ngaho kwa rojanti kurusha mbere
ego me jewe kubinyerekeye eh, ndamaze kubona yuko hariho abantu benshi eh, batanguye eh, ingeso cyane cyane yo kunywa ibiyayuramutwe kugira ngo ba- bashobore kurwanya ubwoba bwabo eh, baciye biyongera ku bwinshi kubera eh, kenshi na kenshi uhura hari umwiheburo mwinshi bamwe bakavuga ati sindara simbyuka eh, bikazana ingorane nyinshi maze rero eh, iyo ndwara iteza kwiyongera naho itabyibonekeza muri kano kanya ubu nyine tubibona ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere muri kazoza twe tu- tubibona turabona yuko eh, hari ingaruka mbi nyinshi zizoza muri kino gihugu cyacu Eh, ibyo nta nkeka Mhm. reka noneho duhe n'umwanya na ni- nije imbere jean bosco mwa- namwe mutubwire ingaruka mubona muri kino gihe ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe eh, kubera ibibazo birimo kubera mu burundi
ego ubwa mbere hoho ingaruka tubona zihari ni- ni ubwoba burenze cyane eh, kubera ibintu usanga barabonye muri ibi mubona byatanguye bazi ko abana bamwe babuze ababyeyi muri kiriya gihe cy'imyiyerekano no mu bindi byakurikiye Eh, aba- barabura inshuti ndetse no muri bo bamwe barakomereka abandi babira imbuga kubera icyo gihe hacaguma humvikana amasasu n'ibindi bica bituma abana bamana ubwoba burenze ibyo rero birafite n'izindi ngaruka eh, cyane cyane twoshyira nko mu migwi ibiri In- in- ingaruka za mbere ziri ku nyisato izindi twoshyira mu mu buzima bwo mu mutwe ubwa mbere rero nko bujyanye n'inyifato kubera mm, uko kuntu bama mu ruhagarara eh, baragira ingorane ntuntuzamutima ituma batabona iyo bariko barajya Eh, baca batangura rero kujya eh, bamwe bakihebura abandi bakihereza ibiyayuramutwe hari rero n'abandi bana batandukanye n'ababyeyi abana batandukanye n'ababyeyi murazi hariho nk'abana ah, murazi ko hariho abari barahunze bamwe bahungira mu rwanda abandi bahungira mu gihugu hagati mu- mu- mu mu ntara zo hagati abana benshi rero usanga babashize babashize iyo bagiye ariko kubera ababyeyi usanga bafite ubuzi ibijumbura bagasubirayo abana ugasanga barukwa bonyine muri icyo gihe rero baramana intuntu ukabona intuntu ishingiye mu kubona ababyeyi babo rero eh, ibintu byagiye biraba byarateye ihahamuka akabonge eh, gutimba kuko baguma babona abantu bapfa ugasanga umuntu aratinze eh, ibyo navuga sankuba ugasanga barigunze eh, urumva ni- ni- n'ibindi bene ibyo ni ibibazo bikomeye eh, duhe umwanya noneho umwe mu bakurikiye iki kiganiro odase ku murongo wa telefone uratwumva odase uratwumva
ndabumva I- ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza impuguke zacu mu byerekeye inyifato n'imiba- n'imibano
njyewe ku kibazo umuntu aza aho mpuguke muri kumwe kubera ko njyewe ntari sipesiyalize mu bintu by'imibano cyangwa ntari sipesiyalize mu bintu eh, by'ubuzima byo- bwo- bw'abanyagihugu Mm, ba- babaze ufite umwanya
Eh, ubugira ubu- babona polisiya izo biyahe kugira ngo ah, donko ibibazo nk'ibyo nye bishobore kutaboneka muri iki gihugu
Ura- urashaka kubaza urashaka kubaza hakorwa iki subiramo neza ikibazo cyawe
babona aho ko guki kugira ngo eh, ivyo bibazo biteri- biteye uburundi bigatuma bizingira abantu abana ntiba- ba- bakagwara mu mutwe nk'uko mwabivuze mwumvijwe mwabikurikiranye babona icyo donko eh, ikibazo eh, eh, ni- ni- ni solisi yahe botanga kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere cyangwa ibyo bintu bi- bihere mu gihugu Eh, reka tubahe umwanya bagusubize noneho Ni- reka duhere Eh, karaveri njejimana mwamusubiza
Eh, mu bisanzwe mu bisanzwe eh, kugira ngo igihugu gitere imbere eh, hakenewe ibintu byinshi ibintu byinshi navuga nti eh, harakenewe ubwa mbere umutekano mu gihugu hanyuma hagakenerwa n'abantu bakomeye bafise ubuzima bumeze neza hanyuma bashobora eh, kuja hamwe kugira ngo bateze imbere igihugu ariko mu bisanzwe nk'uko twari ko turabivuga iyo hamaze kuba ubuzima bwo mu mutwe butameze neza ni ukuvuga ngo nta terambere rishobora kuboneka Eh, turavuga ngo icyokorwa rero gikenewe ni uko mu bisanzwe icyo kintu cyose gituma abantu batandukana mu byiyumviro bigatuma haza ingwano eh, u- nuvuga nti hogeragezwa kuboneka hogeragezwa kuboneka inzira inyishu y'ibibazo biri ngaha muri iki gihugu cyacu kugira ngo abantu basubize hamwe hanyuma bumvikane maze abantu bakomere bagire amagara meza kuba amagara meza atangurira mu mutwe abamaze kugira amagara meza ni ukuvuga ngo igihugu gitekanye abantu bagira imigambi y'iterambere igihugu rero kikabaho gitera imbere urumva mu majambo make nibaza yuko ari ibyo Mhm. reka noneho nije imbere jean bosco wakunganire nawe agira icyo yongera ku byo mumaze kuvuga
murakoze ngerageje kunganira uwo mugenzi wanjye ngira ngo murabizi yuko eh, hari igihe ha- u Burundi bwigeze kuba buri mu gi- mu- mu gihe mu bihe by'amahoro butekanye icyo gihe nta bantu barwaye mu mutwe benshi bakunda kuboneka bagiye kujya baragwira igihe u Burundi bwinjiye mu bihe by'intambara abantu bicwa haguma ha- hakaguma haba intambara abantu bahunga bag- eh, ba- bari mu mutekano muke ni ukuvuga rero icyokorwa nga- aba- abantu bose bifuza ineza y'igihugu iterambere ry'igihugu ni uko kwishyiramo ugutsimbataza amahoro n'umutekano kuko eh, amahoro n'umutekano ni- ni- ni- niyo nkingi ya byose eh, kuko murazi yuko n'abakera abarundi barayamaze ngo ahari amahoro umuhoro uramwa ahari amahoro eh, a- a- a- uwumbatiye ikigega cy'amahoro ntananirwa n'icy'amahondo hanyuma eh, amahoro amaze kuboneka n'umutekano ukaboneka eh, ikindi mbosho cyokorwa ni uko hoba kubahiriza ubuzima ubuzima bukubahwa kuko turabye ubu unye umenga ubuzima eh, nta gaciro bufise twasanga tusubiye inyuma mu ndero igihe uburundi bwaba butekanye kera ababyeyi barareresha abana mu kubaha ubuzima byaraboneka mu migani bavuga bati ntukice umuserebanyi nyoko yocika amabere ntiwice igikere buba wishe isokuru bahera ku tuntu duto duto rero ba- kugira ngo aba- bubahe ubuzima bwacu babone kubahare- kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu ubu rero abantu baricwa bakicwa ku mugaragaro abana barorera eh, u- u- aba- ugasanga ubu- ubu- ubuzima ntibucyubahirijwe uba rero kubaha ubuzima gutyo abana bakabona akarorero keza Eh, kuri telefone turi kumwe n'undi munywanyi w'ijwi ry'amerika nawe wifuza kugira icyo avuga pascal nsabimana uranyumva pascal nsabimana nta- Halo?
Eh, uranyumva neza Eh, Eh, ndabumva Eh, nagira ngo namwe nawe nguhe ijambo u- nk'uko warisabye ugire icyo uvuga muri iki kiganiro so jewe ico nagira nterere ku bijanye na kino kiganiro nagira amenyeshe ko abarundi cyangwa se abavyeyi bose bariko barakora bino bintu bivanye n'ingene ubwicanyi bwamaze gufata ikibanza nyambere mu mico kama y'abarundi baramaze kwishiramwo ko umenga ubwicanyi ni nk'umugenzo wo kwinjiza amafaranga sinzi ariko tugiye kubiraba ntabwo bino bikorwa biriko birakorwa hanini n'abana dusanga biriko birakorwa n'abavyeyi bakuze icyo noterera rero ni ukumenyesha ko abo babyeyi ibyo bagira byose bamenye neza ko abana babo babakurikiranira hagufi kandi bakababona impera n'imperuka nabo bizogaruka ibe ingorane ku mibereho y'ubuzima bwabo ikindi naco iyo umwana abuze umuvyeyi wabo wiwe akiri mu myaka akiri mu myaka mito cyane nk'akarorero nko mu myaka iri munsi y'itandatu umunani gutyo uwo mwana ivyo bintu bizomugumamo kugeza kugeza igihe kirekire cyane kandi izoba indwara inatume eh, adashobora kugira ico yimariye mu kubaho kwiwe ni ukuraba rero nk'abarundi tugaruke ku tugaruke ku buzima bwa kera igihe aba igihe aba igihe abarundi twari tukibaha tu, igihe twari tubayeho turi mu buzima tukaba dufise icyumviro cyo kubona ko ubuzima bw'umuntu bufise agaciro ibyo bizotuma noneho uburundi dusubira kubaho mu gihugu cyiza cy'amata n'ubukire n'iyo yari intererano yanjye murakoze Eh, urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyawe uduhaye Um, ab- abatumire bacu bagarutse ku gaciro k'ubuzima bw'umuntu nawe pascal uti u- abana ibyo babona bizabagumamo Mm, impuguke zacu nagira ngo nzigarukeho gatoya Um, nk'amwe njejimana karaveri uh, mu- muri impuguke muri ibyo bintu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe umwana ubonye ibintu bimu- bimubera iruhande akabona ubwo bwicanyi nk'uko turimo kubivuga akabona ibikorwa bindi akabura abamurira aka- i- iki- ikintu ikintu kimubaho mbere mu- imbere mu buzima bwe bw'imbere ni nk'iki uko mubibona ha- hari abavuga bati umwana wakuriye mu ntambara nawe ahora abona ko imbunda cyangwa se ibindi birwanisho aricyo gikinisha ashobora gukoresha nkamwe mubibona mute nk'impuguki mu byerekeranye n'imibano y'abantu Yego, murako- murakoze cyane mu bisanzwe umwana eh, hariho abahinga banditse ingene umwana mu bisanzwe akura akaronka ubuntu la acquisition de la personnalité mu gifaransa ubuntu rero mu bisanzwe ba- mu kirundi bahora baca umugani bati indero iva hasi ni ukuvuga ngo umuhinga yitwa fred yaranditse yuko eh, umwana kuva ku myaka ibiri itatu ine gushika ku myaka ndwi abona ibintu byinshi ubwo- ubwonko bwiwe buba butarononekara ni ukuvuga ko bwakira ibintu byose ni ukuvuga ngo umwana akuze yakira ubwicanyi gusa ni ukuvuga ko ubwo bwicanyi buzofata ikibanza kinini eh, mu- mu bwonko bwiwe hanyuma uko azokura niko eh, ibyo bintu by'ubukozi bw'ikibi mu bisanzwe bizoca binugumamwo hanyuma maze aga- ugasanga amaze gu- kuba umuntu w'umuyabaga nta nta gaciro agiheza ubuzima ikiremwa muntu ni ukuvuga ngo kwica nibyo yakuriyemwo eh, kunywa ibiyabiramutwe nibyo yakuriyemwo naho urabagira ibime- ibintu bimeze gute kugira ngo umuhindure uyu muntu bizogorana ni ukuvuga ngo rero ibyo abana babona eh, muri kino gihe eh, birateye ubwoba cyane na cyane cyane nk'iyo eh, umuntu arashwe eh, akaraswa aryamye mu nzu eh, abana bari ngaho ni ukuvuga ngo bazokurana umutima w'ubukoko ni ukuvuga ngo ikiremwa cy'umuntu eh, nti- nta gaciro bashobora kugihereza kubera babona bati na bakuru bacu ni- niko ba- niko ba- batureze nibyo bakora nibyo babayemo ni ukuvuga ngo rero uwo mwana azoshika igihe ashika igihe adashobora gusubira gusonera n'umuntu n'umwe uhereye kuri ku babyeyi uwo akibafise uhereye ku bavukanyi uwo akibafise ni ukuvuga ngo acakura atarupfasoni na rukeya afise hanyuma akazogira ibintu nyine by'umuntu atagira urupfasoni harimo no- no- no kwaka ubuzima eh, mugenzi we kuko- kuko nibyo aba yarakuriyemo urumva rero ni ibintu bihambaye cyane Eh, nk'uko uwo mutumire yaragiye kubivuga ni ukuvuga ngo eh, twategerezwa ku- kuraba tuti mbega ibyo tubwira abana bacu ni ibihe ni amajambo y'ukuri arera amajambo y'urupfasoni amajambo azotuma abana bacu bakura bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu icyo nicyo kibazo kiba gifite umutima wanjye niba nubwira abantu bose bariko baratwumviriza yuko ibyo dukora mu bisanzwe byategerezwa kuba ibikorwa byiza bituma turera abana bacu neza eh, bakazoba abantu bakomeye bazoteza imbere igihugu ababyeyi bakaba intangarugero abantu bakuru bakayobora abana bakayobora urubyiruko mu nzira nziza tugaruke gato kuri ya, garuke gato kuri nije imbere jean bosco nk'amwe muri asosiyasiyo y'abapsikologe y'abantu bize b'impuguke mu by'inyifato n'imibano mu- murumva hakorwa iki nko muri urwo rwego m- kugira ngo mufashe cyane cyane urubyiruko rutazavamo abantu b'ibikoko mu bihe biri imbere kubera ko barimo kubona ibintu bibi Eh, aba- murazi ko abakera bayamaze ngo igiti kigororwa kikiri gito hama mura- murazi yuko umwana ahanini indero nyamukuru ayi- ayitangurira mu muryango rero ni uko eh, ubwa mbere wo mu mu muryango yategerezwa kuhakura akarorero keza uwa- wategerezwa kuba ari umuryango utekanye umuryango urimo urukundo urimo umubano mwiza Ah, ikindi nacyo iyindi imbere arashobora no kuyikura mu kibano no mu kibano kikaba ikibano cyiza ikibano hari umubano mwiza Eh, turazi yuko kandi yongera akajya ku ishuri mu bihe rero nk'ibi biragoye kuko umwana niyo agiye ku ishuri ntatekana ngo yige cyangwa intaronke na wa mwanya wo gukina kuko usanga aguma yu- yugaranye atabwigenge afise rero icyo koga ubunye ni uko eh, bwa mbere ho nk'agateka k'umwana murambabarira ko kubahirizwa agateka k'umwana kakubahirizwa hama eh, bagakurikiranwa cyane mu mashuri kubera abana bashobora kugira ibibazo muri iki gihe bariko bariga kuba mm, umugambi wo kubi- wo gukurikirana abana ku ishuri kugira ngo bashobore kubakinga indwara zo guhamuka kandi bagume babaremesha ba- bakaba bakaba abantu baguma ba- ba- babakinisha ibikino bikagwira kugira ngo bagerageze kuja eh, baribagira i- i- i- ibintu baza barabona ahantu hariya hama ikindi naco akamono gatera abasanzwe eh, abasanzwe bajejwe kino gihugu bakaba bajejwe abanyepolitike abarongoye kino gihugu nabo bose bifuza eh, gufasha igihugu nuko bomenya yuko nabone bama babivuga iminsi yose ko uburundi a- abana ari burundi bw'ejo uburundi bw'ejo rero uburundi buzoba ico twabugize nuko eh, bose bokwishyiramo ineza y'abana hano iyo neza ikaba yohagarara ahanini ku mahoro bakishyiramo amahoro bagase- bakishyiramo umutekano ibyo byose bategekanya bakabikora mu ntumbero yo kwiyumvira akadoga keza k'igihugu murakoze Eh, urakoze nawe Eh, twibutse abatwumva cyangwa se abagifungura amaradiyo yabo ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira ku ngaruka zibera mu burundi ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu babona ibyo bihabera nyine cyane cyane abana Mm, ku murongo wa telefone turi kumwe na celestin duwayo wifuza kugira icyo avuga nawe celestin uranyumva
Eh, ndabumva Eh, umwanya ni uwawe
Eh, turavye ibi bintu natwe tubona biriko biraba mu burundi biradutera ubwoba cyane hama tukaraba abantu babigira ugasanga umenga ni abarundi nyene hagati yacu ariko rero ugaca ubona kandi birimwo icuka ntushobora kubona neza abantu bariko barabigira bari twebwe ugwaruka kenshi ukabona ari twebwe duhendwa yica mu bintu tudashoboye n'ibindi byinshi
alo Wa- Eh, warangije gutanga igitekerezo cyawe se
Eh, igitekerezo cyanjye y'ukuntu mbona ibintu biriko biragenda ni uko abarundi boja hamwe bakongera bakicara bakaraba ikintu coba gituma ibintu byose biriko biraba bakagitorera umuti hari icyo gitekerezo cyanjye nari mfise oya urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe Eh, reka duhe n'umwanya na beni bashugi nawe ku murongo wa telefone uratwumva ndabumva cyane Eh, ubwo nguhaye ijambo nawe ugire igitekerezo utanga cyangwa se Oh.
ikibazo murakoze cyane ni ukuvuga ku bijyanye n'ibi bintu biriko biba mu gihugu cyacu cy'u Burundi bityo mbona kandi maze maze ku- usa n'uwamaze kubona bimwe bimwe byose iyo bitera bija ni ukuvuga ubu u- icyo mbona kigezweho nasanze umuntu umwe wese ari kuyikwegerako ku ngaruka nazo mbi dushikira urwaruka si n'urwaruka gusa mugo urwaruka nabwo biba bishyitse ku rwaruka bibu- bi- birarenga bikaba binini cyane gusumbya ku muntu akuze ubu ku rugero turiko ubu nk'umwana yumvise n'igiko na igikombe kijya banywesha amazi kiguye hasi arakanguka ari hanze yiruka mu nzu ngo yumvise inkoho kubera iki aguma yumva inkoho umwanya wose zivuga ntizigira isaha ni ukuvuga ngo ni mu ijoro cyangwa ni ku murango inkoho ziravuga bityo umwana iyo akuze ameze uko a- a- a- arahahamuka kandi si- si ku bana gusa no ku muntu akuze amaze kubura ibyo bintu biri uko arahamuka ubwo haragera n'igihe usanga nko ku bantu bakuze usanga ukamenga ni ikintu nyine bamenyereye kandi ni ikintu cyica ariko ugasanga kiravuga ntacyo kiri kukubwira kubera iki umutima wawe waramaze kumera nabi ama nk'ikibazo ntabwo bamaze abatumire ni ni izihe ngingo cyangwa ni uwuhe mugambi bafite kugira ngo ibyo byose bizoshikira urwo rwaruka kuko benshi bazi abahamuka bo bazohamuka kuko ibintu namwe mu- uko mubyumva byoroshye Ba- bafise uwuhe mugambi ku bantu bazaba baciwe n'izo ngorane Eh, reka tu murakoze urakoze nawe ikibazo cyawe reka tugihe abatumire bacu nije imbere jean bosco wa- wumvise ikibazo wabajije ni iki muteganya n'iki cyakorwa kugira ngo nyine ibizaba ku bantu nyuma y'aha ngaha ba- bizabonerwe umuti
Eh, mugabo sinzi yuko nashobora kugaruka nkunganira ku- kuri cya kibazo mwari mwambajije ubwa mbere eh, icyo nokongera ko Eh, nta kibazo nta kibazo mucyongereho
navuze ko eh, tuzi- eh, ntuzenya icyo shobora gukorwa kugira ngo abo bana nti- izo ngorane ntizigume ziboneka ntizigume ziboneka ubwa mbere hoho ni uko eh, twongeye kuri bijya ni uko hoba kubahana hakaba kuha- kubahana abantu bakubahana kandi bakubahiriza agace k'akazina muntu ndetse nabo bara- bagaha bagaha kandi agaciro ubuzima kuko ubuzima ni katihabwa amagerageze rero kwishyura kuri icyo ati imigambi dufise kugira ngo abana bazoshikirwa n'ibyo bibazo n'igihe ubwa mbere hoho eh, icyo icyo twokora ni uko tugiye kugwiza twe ahanini twobanza gushyira imbere gukinga twoshyira imbere gukinga kugira ngo dutere akamo abo bose ba- bigwa n'ibibazo bya kino gihugu bashyira imbere gutorera inyishu ibibazo bihari eh, bidaciye mu gikene bashyira imbere iki- ibiganiro bayage kugira ngo batorere inyishu ingorane uburundi bufise n'abaza bariko barereka akarero keza eh, ugwaruka n'ibibondo bose bitaneho hama ikindi nacyo cyo dutegekanya ni uko turiko turategekanya twebwe eh, eh, gu- kugira gushi- gu- guca dushyiraho im- umuga- imigambi yihuta mu mashure yo gukurikirana abana bose bafise izo ingorane zo mu mutwe nk'ihahamuka n'izindi kugira ngo bashobore kubandanya biga neza batekaniye ubu ni umugambi wihutirwa tubona muri bino bihe umuntu yokwitaho kuko nibwo bu- biri uko ubuzima mu gihugu burabandanya uko buri kose hama ikindi nacyo tubona tu- dutegekanya gukora tubwe dusanzwe dufise ikigo ikigo gifasha abana bafise izo ngorane nuko twotera akamo ababyeyi babonye bagize inyifato batahorana nko kuga- nko- nko ku- eh, nko kurara bararota cyane eh, babona abana bigunze cyangwa bava muhira bahagendeye batazi babonye bagize inyifato batahora babona bagaheza bakabajyana mu kigo cyacu tugaheza tukabakurikirana
urakoze cyane Ne- karaveri njejimana hari icyo mwakongeraho mu kunganira jean bosco
ego murakoze cyane Eh, mu bisanzwe jewe nk'uko nababyibuka ngitangura nsanzwe nkora mu- mu bitaro bitaro bivura indwara zo mu mutwe hama icya mbere novuga novuga nti twebwe eh, turafise umugambi eh, wo guca mu mashure agenda akunda kugenda mu mashure eh, atari make ngaho i bujumbura Eh, nsigurira abana bakiri bato imyifato ibereye bateza gukura bafise Eh, cyane cyane muri bino bihe bigoye usanga abana batakironka agaciro kubera ingorane bacamo nkababwira imyifato ibereye bateza gukora hanyuma nkababwira ingaruka mbi eh, zishobora kubafata igihe babandanije bafata ibiyayuramutwe kuko twabonye yuko mu bihe nk'ibi abana baca bahinduka bagafata ibyayuramutwe cyane hanyuma tugerageza rero gukinga eh, twibaza tuti eh, ijambo tubahaye rirasiga ikintu kinini mu buzima bwabo kugira ngo bahinduke eh, maze bahindure ibyiyumviro byotuma bakura ari abana b'ibirara Eh, uwo ni umugambi twatanguye kandi twanaye dukora hanyuma noneho hariho eh, mu bitaro iwacu ni igisata eh, giheruka kujyaho nta- nta minsi minsi haciye eh, cyo kwakira aba- abana gusa bafite ibibazo byo mu mutwe icyo kigo eh, mu bisanzwe ki- kirahari nibaza nko mu minsi mikeyi kizotanga gukorwa gu- gu- gutangira ibikorwa byacyo nkavuga nti abo bana baza bafite ibyo bibazo tugomba ko badashobora kujya hajya hamwe n'abandi barwaye izo ndwara zo mu mutwe bakuze twagomba kubashyira kwa bonyine kugira ngo tubakurikirane eh, ari bo bonyine kubera ibibazo bafise eh, bitandukanye hama turizera yuko eh, ni wa mugambi nyine wo gufasha abo bana bagiye kugira ibibazo bi- bijyanye ni- n'ibihe by'intambara turimo Eh, icyo gisata mumaze gushyiraho muvuze ko kitamaze igihe kirekire mwagishyizeho kubera ko murimo kwakira abantu ab- abana benshi cyangwa hari izindi mpamvu zabiteye
Eh, eh, urumva impamvu zabiteye ubwa mbere eh, urumva ni uko twabona yuko hariho abana baza bafite ibibazo byo mu mutwe mugabo ari abana batoyi turashobora gushyira hamwe n'abandi bantu bakuze kubera urabona nk'umwana eh, nti- hari ibintu byinshi bisanzwe atateza kubona atarashi- atarakura tubona tuti byoba byiza tubashyize ukwa bonyine kuko baba bafise ukuntu babona ibintu bidasa n'abantu bakuze ubwabo rero twaciye tubona yuko eh,